Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese turi kumwe kuri ino saha muri kumwe na Oriane Itangishaka nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha
abakuru b'igihugu eh, bo mu ishyirahamwe rya yasi baratubwiye yuko baganira n'abandi bakuru b'igihugu bo mu Burundi no mu Rwanda kandi bagerageza kubahanura kugira ibihugu bibiri bishobore kumvikana nk'uko byari biri kuva kera uyu ni Liberan Mfumukeko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika y'ubuseruko avuga ku nama yimirije y'ibi- eh, kumwe n'ishyirahamwe CERGL ibi- ishyirahamwe ry'ibihugu vya Bur- eh, vy'ibiyaga binini murantunga ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye mugume ku maradiyo yanyu kuva kuri uyu wa mbere i bujumbura hakoraniye inama i- ihuza uwurongoye umuryango wa afurika y'ubuseruko n'utwara ishyirahamwe ry'ibihugu vya- vy'ibiyaga binini mu bizovugwa muri iyo nama harimwo imigenderanire mibi hagati y'igihugu cy'u rwanda n'uburundi hamwe n'indyane zo muri sudani y'amajepfo ni inkuru ya mugenzi wacu eloge buri kaneza
yugurura ibikorwa by'inama umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama mpuzamakungu y'ibihugu by'ibiyaga binini crgr mu gifaransa yavuze ko yishimiye kubona iyi nama ibaye zakari muburi mwita yibukije ko intumbero y'inama ari ukurabira hamwe uko ishyirahamwe ryose rikorishira mu ngiro ivyo rijejwe canke ryiyemeje na rija ibihugu bitandatu kuri cumi na bibiri bigize ishyirahamwe arongoye ari vyo mu muryango wa yasi muburi mwita yabwiye abamenyeshamakuru ko ataterambere rishoboka atamaho n'umutekano bihari kandi ko n'amahoro n'umutekano bitobaho ataterambere The EAC is a regional economic community uh, whose main uh, work really is to foster uh, economic integration. in the- ahagira ati umuryango wa yase ahanini uhagaze ku by'ubutunzi mu ntumbero yo guteza imbere ubutunzi mu karere no gutuma iryo terambere ryerekeye ubutunzi ryihuta nk'uko dukora kugira ngo mu karere injyane zihagarare co kimwe n'ihungabana ry'umutekano twizeye ko turi bugire ikintu duhurijeko burya ata terambere nta mahoro n'umutekano bishoboka kandi ata amahoro n'umutekano ntushobora kuja mu iterambere ibi rero nivyo tugiye kwigira hamwe muri iyi minsi ibiri That's what we are going to do in these next two days.
muri iyo minsi ibiri rero n'ibibazo by'imigenderanire mibi hagati y'u rwanda n'uburundi ntibizohara We as ICGLR uh, have uh, uh, given the, the EAC, have allowed the EAC to be in the lead in this.
twebwe nka crgr twaretse umuryango wa ease ngo abe ari utunganya ivyerekeye ingorane z'uburundi ariko turashigikiye rwose ibikorwa biyobowe na mukapa ico dukeneye n'inzira imwe ari vyo biganiro hagati y'abarundi ibihugu vy'u rwanda n'uburundi navyo vyose biri muri iyi miryango yompi ibiri ico mwomenya ni uko abatwara crgr na ease bariko bita ku rutare kugira ngo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu inagurwe hari ibikorwa vyinshi vyo mw'ibanga biriko birakorwa kandi twizeye ko hazoterwa intambwe iboneka vuba Work is being done behind the scenes, and we are optimistic that uh, um, there is going to be progress soon.
ibishikirizwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa crgr birashimangirwa kandi na liberamfu mukeko umunyamabanga mukuru wa ease ikindi naco gikomeye nuko muri iyi situation turimo mu Burundi havugwa byinshi cyane gose hanyuma tukaba dufise CRGL ngahanya rero urumva ko kuri Afrika y'ubuseruko ni vyiza ko twegera abantu basanzwe bakorera ngahanya kugira batubwire neza uko ibintu byifashe ngahanya nababwiye yuko eh, imiryango yacu ikora cyane gose kandi yuko ibibazo biganirwa muri- kuri nivo yo hejuru abakuru b'igihugu eh, bo mu ishyirahamwe rya yasi baratubwiye yuko baganira n'abandi bakuru b'igihugu bo mu Burundi no mu Rwanda kandi bagerageza kubahanura kugira ibihugu bibiri bishobore kumvikana nk'uko byari biri kuva kera muri iyi nama kandi hazokwigirwa ingene hotorerwa umuti indijyana n'intambara ziri mu gihugu ca sudani y'amajepfo gisanzwe kiri mu muryango wa crgr n'abaserukira ibihugu cumi na bibiri vy'umuryango wa crgr bujumbura bari batumiwe muri iyi nama bamwe ntibayitavye kubera batari mu burundi eroge buri kaneza bujumbura ijwi ry'amerika urakoze cyane eloge buri kaneza handi naho abanywanyi icenda b'urunani amizero y'abarundi bayoboka agatogwasa nibo bafashwe mu minsi itatu iheze muri komine nyarusange intara ya gitega hagati mu gihugu abo bose bakekwa kuba inyuma y'urupfu rw'umuntu yishwe mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu mu ndwi iheze urongoye abayoboke ba agatogwasa ku rwego rw'intara ya gitega abona ko ari agatotezo bariko barakoregwa abajejwe intwara muri komine ya nyarusange bavuga ko abo bafashwe ku mvu z'amatohoza atari ku mvu za politiki ni inkuru ya mugenzi wacu fidel dantuwane nsabimana
abo bayoboke ba gatogwasa icenda bafashwe harimo mperabasi yohani w'imyaka mirongo indwi n'itatu n'indongonzi urwego rw'amakomine ane nyarusange gishubi makebuko na itaba yose yo mu ntara ya gitega iyindi ndongozi mu bayoboke ba gwasa yafashwe ni simbajije siliveri arongoye abayoboke ba gwasa muri komine ya nyarusange ni umwigisha wo kw'ishuri shingiro rya nkondo muri komine nyarusange Ferdinando Misigaro arongoye abayoboke ba Gwasa urwego rw'intara ya Gitega yabwiye ijwi rya mbere kuko abona ifatwa ry'abo banywanyi ba Gwasa Ferdinando Misigaro twebwe nk'indongozi y'umugambwe nta nisiguro twobiha ataragatoteza nta nisiguro twobiha kutuburabuza nk'uko vyamye nico gituma rero tubusaba yuko bareke tuburabuza bareke turarundi twese turarundi nk'abandi dukore igihugu nk'abandi tugiteze imbere mugabo ntihabe nyagupfa na nyagukira bitwaje ibi na biriya baje imbere butungane kuko twebwe nta nkozi y'ikibi dushigikira twebwe ubufashwe nibaje imbere butungane bakubaze badahengamye wera were hanyuma nyuma uri inkozi y'ikibi ufatwe uhanwe bikurije amategeko Ferdinando Misigaro arafite icyo asaba abajejwe intwaro babigira babibona kuko ni ukugira ngo badutoteze baturabuze nk'uko banyu batubuza gukora biguma uko kandi atanu n'umwe nta murundi n'umwe twebwe twononera twebwe abaje intwaro twafata yuko batohengama ko tusanzwe tuzi yuko mu byo bajejwe ari ugutwarira bose mugabo mu gihe batanguye kugira ivyo tuba tubona ko badatwarira bose icyo tubasaba rero ni ntanyagupfa ntanyagukira abarundi bafate kumwe inkozi kibihanwe uwera yere umuntu ari ntungane aje mu bandi barundi atunganirizwe agira amateka nk'abarundi barundi bose naho ku bayoboke ba gatogwasa Ferdinando misigaragira ati e, muri gino gihe kitoroshe twe dusaba abarundi bose cyane cyane abanywanyi bacu gutekereza ntibatwagwe n'agashavu barindire iyo bija ntama tugume dusemerera mugabo mugabo nyifata yamye kuturanga yo kwitonda ubutungane iguma ituranga njyewe ndibaza yuko nta mvura idahita bibe ngombwa izo bazogira zose byose bizohera igihugu n'icyo iwacu tuzogikora kandi zokiba mu mahoro byanka byakunda Ferdinando Nkurikiye musanira wa komine Nyarusange aremeza ko hari abafashwe akamenyesha ko bafashe kumvo z'amatoza y'urupfu rw'uwitwa Bukobero Yakobo yishatewe grenade muhiriwe ku mutumba wa Gasenyi komine ya Nyarusange hari mu ijoro rishirwa 24 kuno kwezi ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije muraza abantu dufite mu ikomini n'abo dufite mu gihugu abantu bari mu migambi itandukanye ko umuntu anoze aguye mu ikosa cyangwa yiketswe ntibace bashobora kuvuga yuko ngo uwo muntu ngo ari umuyefunere kuko umuyefunere ni umuntu nk'abandi ni nk'uko umuporona cyangwa umuteni defudize cyangwa undi w'umugambi wundi n'abarundi gusa kandi ni nk'uko umuntu yakoze ikosa badaca bashobora kwitwaza imigambi n'amatohoza amukorera ko nta no kuvuga ngo kumenya ubwo ya ubwoko avamwo cyangwa kumenya umugambi avamwo uwo muntu wese yihetswe yuko yoba ari muri izo nkozi z'ikibizi zatandaguye inzirakarengane uwo muntu wese arafatwa akagirwa ko amatohoza abamaze gufatwa muri iyo dosiye bose hamwe ni cumi na babiri muri abo icenda n'abayoboke ba gatogwasa bandi batatu bari mugambwe CNDD-FDD harimo imbonerakure izwi ku izina rya Kizimana Gerardo igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri n'icyanjye n'icyawe n'icyacu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru mu burundi arabandanya umukuru w'umugambwe iprona ishami rya karori nditije mu ntara ya kirundo ari mu minwe y'igipolisi akurikiranwa ko yajabukanye abantu batazwi mu kinyegero abicishije ku mupaka wa gasenyi nemba mu kirundo turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze muri iyo ntara ya kirundo tubwire muri make uko iki kibazo cyifashe jean bosco turi kumwe ku murongo
turi kumwe oriyane jean bosco tubwira muri make ubu yafashwe yitwa nde uwo ari we yagirizwa iki muri aka kanya utwongeye amakuru kuri ibyo byagirizo byerekeye uko yoba yarajabukanye abantu ku mupaka muri make ducire ku mayange
yego oriyane uwo yafashwe asanzwe azwi ku izina rya karagira juvenal ni umuganga w'ibitungwa akazi ka minsi yose akora akorera mu gisata mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi nk'umuganga w'ibitungwa mu ntara ya kirundo mu bya politike asanzwe azi ko ari we ahagarariye umugambwe iprona mu bakiyoboka karori nditije ngaha mu ntara ya kirundo iby'ifatwa ryiwe twabimenye inyuma y'umutaga kuri uno wa mbere icyo gihe aho twabimenya twabanje turabaza mu gipolisi barabitwemerera ko yafashwe turacara umuryango we nawe nyine baratubwira ko babonanye mu muryango we rero batubwiye yuko bamenye ko yahagaritswe nk'igihe cy'isaha zitanu uno munsi ku wa mbere kuri uyu wa mbere aho rero batubwiye yuko bamenye yuko yahagaritswe n'uhagarariye iperereza mu ntara ya kirundo uwo nawe ataraheza amushikana mu gipolisi cy'inyamiramabi mu gipolisi tumaze kubaza batubwiye yuko karagira juvenal ariko arakurikiranwa ko mu gitondo cyo kuri ubu wa mbere nyine yagiye atwaye abantu mu modokari yiwe araheza abashikana agiye gushika ku mupaka ahasanzwe haca abantu bafite ibyangombwa batubwiye ko yaciye afata akayira gaca mu mbavu abo bantu arabaheza abururukiriza mu kayira gasanzwe kajabukira mu rwanda uciye mu aho bita imurehe ni ukuvuga ni mu ishyamba kimeza mugabo ririmo utuyira ako kayira rero bakavuga yuko ari akayira katemewe n'amategeko ari abantu bajabuka mu rwanda bafite ibyangombwa bikwiye yuko baca ku rubibe ruzwi n'amategeko aho rero mu gipolisi bakaba batubwiye yuko byabaye ngombwa yuko ahagarikwa kugira ngo abazwe agirwe ko amatohoza kuri abo bantu yajabukije abo bantu none yajabukije bangana bate mu mudugi we bari abarundi bari abanyarwanda muri make byifashe gute
ego natwe icyo kibazo twifuje kukibaza mu gipolisi ariko mu gipolisi batubwiye yuko gushika ubu nabo nyine atabyinshi cyane baramenya ku bijyanye n'ibyo bibazo kuri icyo haba kuri icyo gitigiri cyangwa ku haba ku gitsina cyangwa ku myaka y'abo bantu bo batubwiye yuko ubu ikigiye gutangura ari amatohoza ariko rero niho twahejeje turacana mu muryango wiwe ariko no mu muryango wiwe nta byinshi bashimye kutubwira nabo batubwiye yuko bategereje ikigiye gukurikira inyuma y'iryo hagarikwa ryabaye kuri uno wa mbere haba mu muryango iwe cyangwa mu gipolisi hari amakuru mushobora kuba mwararonse yerekeye niba hari ibindi bikorwa yari asanzwe akekwa ko bijyanye ibyo ari byo byose uretse ku gufatwa kwiwe kubaye kwa mbere cyane yari asanzwe azwi mu gipolisi
icyo twavuga ni uko imyaka itari mike turamutse cyane hano mu kirundo nta bintu twavuga yuko yari bwafatwe yagirizwa bwari bubaye nk'ubwa mbere ku bijyanye na dosiye uno munsi nk'uko banabibabwiye ni uko mu gipolisi batashimye kugira byinshi batubwiye nabo nyine batubwiye yuko ari uko barindiriye inyamiramabi irakora itohoza ikaba ariyo kumbura izoshyira ukuri ahagaragara ku bijyanye n'ihagarikwa rya karagira juvenal byabaye uno munsi ku wa mbere ari mu biro ibihe by'igipolisi neza na neza muri aka kanya
ego muri kano kanya tuvugana twarukanye n'umuryango wiwe hari nk'igihe cy'isaha cumi n'imwe yegereje yari ari mu gasho k'inyamiramabi ko ngaha mu kirundo nagashuku kegukira komisariya y'inyamiramabi niho kenshi abantu bashikira a- abagabo canke abakenyezi bobo ni basanzwe hari n'agasho kabo na- na- n'ababa ba- ba- n'ababa bamaze gushikanwa muri parike niho ke- niho kenshi Urakoze.
ba- bakunda ku- ku- kuba ba- barafungiwe Eh, niho ari aho mu gasho ka ka komisariya eh, y'inyamiramabi niho ari ni hafi yaho ibiro eh, ariko arabarizwamo urakoze cyane rwose jean bosco ndarurinze bandanye ukurikiranira hafi iyo nkuru urayidushikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
murakoze namwe
uruhagarara rahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishwanje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangare tubona byongera nisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino murikira ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi radiyo ijwi rya amerika i- birasamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda urwaruka rumwe rumwe rufise impungenge ko umuco kama woba uriko uratituka Um- umunyarwanda wo mu mu ishengero rya indangamuco ah, hategekimana abubaka azwi cyane ku izina rya maso arabahumuriza ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu thomas kamirindi
terera we watwandikiye uti kuba mwatekereje gutegura ikiganiro ku muco ni iby'agaciro kuko igihugu kitagira umuco kiracika none rero bazi ikibazo cyawe hari akabazo ufite akabazo mfite nagira mbaze abo batumirwa ingamba baba bafite cyangwa umurongo baba bafite wo kugenda no kuba babitoza bato kuko ndabona mu bato birimo kugenda biyoyoka umuco nako uragenda ucika niko nabivuze ikindi nababwira ni ugukaze umurego kuko mu- muri iki gihe ntabwo ibintu byoroshye kuba wumva yuko wahanga ikintu kikaba cyagera kure cyangwa cyagira ikintu kigufasha muri wowe ubwawe mu byo umuntu agenda akenera haba mu bavugira inka cyangwa muri indasitiri ya muzika ubona ari ibintu bi- bidako- bi- bikomeye cyane ariko ba- biba bisaba yuko abantu bakishyira hamwe muri bo muri abo ngabo bivugira inka baba bafite asosiyasiyo yaba ibahuza nk'abantu bavuge bavugira inka cyangwa baririmbira abageni ubundi ndumva mu by'ubuhanzi n'ubusizi batavuga ishyirahamwe ahubwo bashobora kuba bavuga itorero barakwisobanurira ubwabo urakoze Eh, arakoze cyane terera kandi tumushimire ko hari n'abadukurikiye kandi natwe dufite ingamba zo kugira ngo dutege amatwi Eh, aragira ati ni izihe ngamba zo kugira ngo mutoze abakiri bato ati kabone ko batabifite kandi umuco ugenda ucika reka mbere ku cyo yari asorejeho cy'umuco ucika ntabwo umuco ushobora gucika kandi dufite igihugu kigendera ku muco n'amahame yacyo tukagira ndetse n'inteko y'ururimi n'umuco tukagira n'izindi nzego zigenda zirushaho guteza imbere umuco kugira ngo udacika ndetse nabonereho kumubwira ko muri iki cyumweru iki dusoje hariho ingamba zo kugira ngo basabe imiryango y'abanyarwanda kurushaho gutoza abana babo n'abakiri bato bose gukunda ururimi gakondo ururimi kavukire kubitoza rero niyo ntego yacu kubera ko tugira itorero tugira itorero twitorezamo duhuriramo buri wese ufite icyo arusha undi akakimwigisha ariko tuba dufitemo n'abakuru batubwira bati ibi kirazira ibi biremewe ibi birabujijwe ariko iryo torero turitorezwamo byinshi kandi natwe ibyo dufite tukabitoza abato barahari rero ubu ku mazina y'inka twavuga ko wenda badutambutse imbere cyangwa abo twakoranye bamajije kugera kuri makumyabiri ndetse rwose usanga bamajije gukwira igihugu bakoresha ubu buryo bwacu dusanzwe dukoresha mu kuvugira inka ikindi yari yavuze ati mufite asosiyasiyo wenda ubwo nuko ari mu rurimi rw'amahanga ntabwo twabyita ko ari asosiyasiyo cyangwa tubyite ishyirahamwe kuko ishyirahamwe ni aho abantu baba bahuriye rimwe na rimwe bafite ibyo bakora biri bubateze imbere cyangwa se batanga imigabane runaka mu itorero rero twebwe ntabwo tubyita ishyirahamwe tubyita ihuriro ry'abato n'abakuru bagamije guteza imbere umuco gakondo ntabwo tubyita amashyirahamwe ibyo rero tu- tubikora tugamije kugira ngo tubumbatire kandi dusigasire umuco wacu nuko turi kumwe turi kuvugana ku murongo Mhm.
ntabwo twese ariko twabikoraga twagiye turushaho kwigishanya kugira ngo abantu bose babikore kandi babikore tubabikundisha kuko bifite n'akamaro kuko yari avuze ati ni izihe ngamba bafite kuko usanga mu muziki iterambere ryabo natwe rero tubona ko tugenda tubiteza imbere uko bwije uko bukeye dushyiraho ingamba zituma abantu babikunda tukiga uburyo tubikora kugira ngo abo tubyereka babikunde babikundishe n'abatabibonye uwo munsi kuri telefone dufite ezekiel ezekiel kamere nuko nawe wanditse kuri facebook eh, uti Eh.
umuco uracyaboneka nka mbere mbese ibariza ibibazo byawe simbikuvugira
nibyo nibyo nashatse ku nashatse kubaza aba- abatumirwa eh, kuko na- ndareba ndaraba iyo ndiko ndaraba kino gihe twebwe urwaruka cyangwa u- urubyiruko rwa kino gihe turavye n'ababyeyi tugenda tuvaho rimwe na rimwe imico yabo ugasanga wa muco wo kwisi wo kwishiga nta ugoye gutoza kino gihe reka avuge ngo abana usanga bigoye ko babona ya ndero yo kwisiga yo kwisiga yo kwishiga Ah, rero akana nundi kuko na- na- sinashe kuza kuri iyo by'imyivugo y'inka gusa numva yashaka kumva gusa ko bambwira ese ariko wareba kino gihe umuco babona bazobasha ku- kurwana urwo rugamba ngo bawu- ngo wongere ube nku- nka- nk'ahambere yaheze kuko ngiye no kuri icyo kintu cy'imivugo kera tukiri bato narabona ukuntu wasanga bakanye nka- nk'ugwagwa aka u- u- ngiyi inzoga y'amasaka bamara kugahimba neza bagatangura bakivuga amazina mbese ugasanga biraryoshe Sa- sinzi mm, sinzi ko kuko ndi umurundi sinzi ko byari bimeze nk'u- nk'uko nko mu rwanda naho byari byari bimeze nk'uko nguko ndiko ndibaza ese ibyo bintu ko mbona bigenda bikika ubu ni umwana wa kino gihe usanga no kuvuga ururimi rwiwe bina- bimugora babona babona eh, bazogera ku ku ihangiro ry'aho bavuga bihaye ry'aho basika ku kintu aho nk'umuntu wese urubyiruko abyi- a- abyiruka yumva ko ari mu muco we w'igihugu cyiwe ye ezekiel urakoze Eh, numva ari ako nashaka ko ndababaza ndabasabye barambe nyinshi kuko ubundi umuco ndabona uri kuragi umera nk'ugenda muri bino bihugu byacu ko turi kuko navuze abarundi n'abanyarwanda tume- turi bamwe yego Eh, ndiko ndaye umuco ugenda ugenda kuko kandi tuba turiko turataha itarante yacu ye urakoze cyane reka bagusubize Mm, cyangwa arakoze muvandimwe wacu ezekiyeri w'umurundi ndetse abarundi abanyarwanda ni abavandimwe ni abavukanyi ubwo bituma tuyitekereza ku mateka mu twitara banitwanyaruteja aho umwami w'uburundi yahuriye n'uw'u rwanda hari ibyo rero bahuriyeho kandi koko cyane cyane nk'umuco ni icyo dusangiye kurushaho aturwaruka gutorezwa ku ishyiga ndetse ko uyu munsi ahari iyo mvugo iwacu tutayikoresha cyane yo kwishyiga abana b'abanyarwanda barabitozwa ahubwo kubera iterambere aho tugenda tugana usanga batabikunda ariko kubitozwa byo birakorwa namuha nk'urugero tugira amatorero atandukanye afite izo nshingano duhere ku itorero ry'igihugu urukerereza buri gihe cyangwa se igihe twita ibiruhuko bikuru baba bafite gahunda ihoraho yo gutoza abana bato ibyo baheraho rero ni ukubatoza indangagaciro zacu za kinyarwanda tukagira natwe n'itorero ry'umujyi wa kigali rifite mu nshingano itorero ry'umujyi wa kigali n'ubundi rijya gusa n'itorero ry'igihugu rukerereza rifite mu nshingano yo gutoza abana b'abanyarwanda kandi umujyi uhuriramo intara zose n'abanyamahanga ntabwo rero bakumira ngo hagire utaza bose baba bemerewe kuza abana barabitozwa ati kera bataraga bengaga urwagwa bagashigisha amarwa bagahurira ku ntango bakivuga n'uyu munsi iwacu mu rwanda ha- hari byinshi bigenda bigaruka nubwo abantu baba batabibona kimwe ariko hari byinshi bigaruka byo gutoza umuco abantu kugira ngo banabimenye reka ntange nk'urugero Thomas Kamirindi iwacu mu Rwanda tugira iminsi mikuru itandukanye tugira umuganura umuganura ni umunsi mukuru ukomeye mu gihugu abanyarwanda baganuza aba abatwari baganuza abanyarwanda cyangwa abaturage babo uwo muganura rero ugaragaramo ibyo byose guhurira ku ntango kwivuga kurata ibirindiro kuvuga ubutwari ibyo byose bikorwa muri uwo munsi w'umuganura uretse kandi no mu muganura ubusanzwe mu banyarwanda baracyatarama wenda reka ntange n'urugero nk'ubu muri iki cyumweru turimo dufite igitaramo cy'umuryango igitaramo kizaba cyayobowe n'urwego rw'abari n'abategarugori inama nkuru y'igihugu y'abagore ku mujyi wa kigali ibyo byose bizamo aho batoza umwana w'umukobwa kugira imivugire myiza y'ikinyabupfura mu bantu umwana w'umuhungu kumenya kwivuga kwirata kwishongora bigamije kugaragaza umuco ntabwo rero twavuga ngo bishobora gucika nta nubwo twavuga ngo ntibigikorwa ahubwo kubera iterambere usanga hari ibyo abantu batitaho bakita kuri ibi ariko birakorwa reka rero ngire n'ikindi mubwire cyangwa se mbwire n'abandi banyarwanda badukurikiye ibi bihugu byacu biri muri east africa community dufite cyangwa umuryango wa afurika y'iburasirazuba dufite ibyo bita elasika gemu ihurizwamo imico n'imikino imikino ndangamuco n'imikino wenda tuvuge umupira w'amaguru n'ibindi duhurirayo n'uburundi duhurirayo na tanzania duhurirayo na kenya na uganda iyo tugiyeyo wenda duserukira umujyi wa kigali tuba tugiye kwamamaza umuco w'u rwanda kuko baravuga bati buri gihugu nicyerekane umuco kama niko mu kirundi babyita umuco gakondo nicyerekane umuco wacyo gakondo uwo muco gakondo rero ntabwo tugaragaza kubyina hari abenshi bibwira ko kubyina ari umuco gakondo gusa twerekana uko abanyarwanda babagaho mu muco wabo umunsi ku wundi bataramaga n'abarundi bajya babyerekana wenda ezekiyeri yazegera itorero ryabo akegera nk'itorero riri bujumbura mu mujyi ryitwa inganji nzi ko banabitoza cyane bihagije bigisha abo bana gukora ibyo byose imico rero ni imwe umuco w'abarundi n'abanyarwanda dufite aho duhuriye birakorwa ahubwo wenda nuko kugira ngo bimenyekane kurushaho wenda bitarafata intera ibyo sinabura kubivuga nk'umutibyi muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite vincent vincent mwiriwe neza tomasi akabazo kawe rero ndi hano mu mujyi wa kigali iby'ukuri ni byiza cyane nk'umuco w'abanyarwanda ikibazo nababaza rero ese ko iterambere ubu ryabaye rirerire turakorera kuri za interineti cyane cyane ese bacuranga babikora live cyangwa se ubishaka ibyo ibihangano byabo hari aho wabikura wenda hari se nkatwe nkagenda uko mbyumvise wenda ntoranyamo n'akantu na kamwe nicyo ngicyo nababazaga vincent urakoze reka bagusubize hari uburyo tubishyira mu majwi tukabibika ariko tugize ngo turavuga ngo turabishyira hanze tubigurishe icyo ntiturakigeraho ariko abishaka we twamuha kontakiti zacu cyangwa se imirongo dukoresha ya telefone cyangwa se imbuga dukoresha tukazabimuha ku giti cye kuko twe ntiturabishyira hanze ngo tubishyire ku isoko bicuruzwe ahubwo twe turabyigisha abashaka kwiga kurusha uko twakabigurishije
radiyo ijwi rya amerika isamira n'iri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika aha ni naho tugarukiye mu biganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndashimiye abamfashije mu buhinga bw'ibyuma ndabibutse ko mushobora kandi kuronka amakuru y'iradiyo ijwi rya amerika kuri siti yacu ya interineti aderesi yacu ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu kuri site ya twitter na facebook niho turi naho nyine aderesi yacu ni voa radiyo yacu murashobora kandi no kutwandikira email mukadushikiriza ibibazo n'ibyiyumviro aderesi ni radiyo yacu arobazi gmail akaburungu com ndabashimiye mubandanye mwumviriza radiyo ijwi rya amerika turabashimiye